Igbi challenged eh, Queen Naomi again as we heard she stepped into Queen Naomi's new show site to stop work. Yeah, that she used the government agencies to tell her to stop work based on say she dey accuse Queen Naomi say she still they use or Jaja money to construct her buildings. My people. Hmm. This thing that kabiyesi and queen naomi is doing eh and all the statements wey kabiyesi dey make over this case based on say as now kabiyesi dey support his wives and saying that all of them are very also important to him This thing don dey give uh, eh, dis women um, they, they don dey give them morale to do things beyond our human imagination imagine say aunty ibe go enter person site wey person dey construct im building come dey talk say dey go stop work say wetin happen say queen naomi need to release all the ojaja money yes we know say eh, she and ibi don fight over this ojaja mall many times i hope you remember the last time wey dey say na kabiyesi even order ibi to submit everything all the ojaja kitchen all the ojaja eh, eh, edibles money wey na she dey in charge before queen naomi take come according to wetin we hear say before queen naomi come back to kabiyesi say na ibi dey in charge of all the ojaja accounts and all that. wey the last time wey kabiyesi give eh, queen naomi the full ownership almost eighty percent ownership to tadenikawo wey queen naomi begin to handle dey say make ibi submit all the things. That time wey be say eh, kabiyesi dey tok say im go divorce the wife according to wetin we hear wey be say dem don comot dem put dem inside the olori quarters uh, wey be say e come be like say dey wan pursue the women wey later dem no pursue dem hmm dis pipo dey just whine us so dey just use us play sha o but that one na by the way yes dey say igbi don come back now say In the claim am back yes because he, she has the support of kabiyesi at least for kabiyesi to make it open that uh, you know, they divorce them again o oh, say all of them dey important to him yes say all the wives everybody has responsibilities different functions uh -huh, according to wetin we hear say kabiyesi talk my people dey say these women dey don gather morale again dey speak with authority tell me now if not because of kabiyesi why igbi go come queen naomi's new site come say make they stop work make they stop work say until queen naomi come back and submit all the statements of accounts all the money wey im dey take from ojajamo say if queen naomi say im no dey marry kabiyesi again say make she sef submit every ojajamo document all the ojajamo money yes uh-huh, say when tadeneka will grow uh-huh, tadeneka will can come and claim it but for now wey she sef she don reassume the seat of first wife of kabiyesi say queen naomi need to submit those papers so that she can take care of it yes she dey give excuses say the reason why we according to wetin we hear o say she dey talk say the reason why she want to be in charge of ojajamo again is because since Queen Naomi no longer stays in the palace and Ojajamo is still Kabiyesi's property, in as much as Tade has not grown up. Yes, that we dey need accountability and person where no day for palace no go day accountable, no go day in charge, say it is an error. That she's using her authority where Kabiyesi don't give am back according to wetin we hear because she dey say kabiyesi don give am back di authority to be di first wife uh, say she dey use am now dey demand that queen naomi return all di all di documents return all di money reverse all di money and all di account return am to her name so that she can have peace o say as she be like dis now eh, even though she know say she dey talk make queen naomi come back eh, she dey beg make queen naomi come back because of kabiyesi throne say she know say kabiyesi throne eh, say e dey somehow connected with queen naomi but that does not will not make her to keep quiet over ojaja money wey dey enter queen naomi's account day and night yes because we hear say part of the ojaja money dey enter her account some dey enter kabiyesi say na ojaja money na im she dey use build house she come dey talk say eh, eh, say if you reject man abeg reject im money if queen naomi say okay o oh, i no marry kabiyesi again o oh, make queen naomi also say okay o oh, i no chop ojaja more money again it's as simple as that hmm. my people no be small thing o she don dey ginger o dey para say lie to lie lie. say work no go go on for this site again except say queen naomi come and submit every damn thing for ojaja mall wey she hold make she sef wey be the first wife take assume her seat back yes since e don turn like this, she no go keep quiet o say she no go she no go shut up o until queen naomi did the needful and she dey even talk say yes kabiyesi support am because as this one take happen like this, we no even hear kabiyesi voice at all before you go hear say ah kabiyesi come resolve the issue kabiyesi come uh, comot the person kabiyesi come talk this one but as this one take happen like this we no even hear any kpakpam from kabiyesi mouth um e come be like say ah maybe kabiyesi don leave dem o make dey take over o ah and if that if na so eh kabiyesi no really try o kabiyesi no really try no be like this now eh no be like this eh fine man no be like this you go dey do your thing eh at times eh i go dey reason whether this kabiyesi sha if all the informations about him is true and he sometimes he's, he's not playing like matured man as the thing take be like this, okay no be himself still dey find queen naomi the other day say as we hear o oh, say he wan carry queen naomi go collect uh, business contract na this same person now na im leave im wives make dey go dey attack am abi kabiyesi go talk say he no know say aunty ibi dey fight queen naomi over ojaja documents and over ojaja more say na when tadenikawo grow eh, eh tadenikawo should come and claim his uh, property say for now say the property belongs to ogunwusis and as any woman wey no dey inside the palace cannot manage the palace property because yes there should be accountability so that person no go wake up one day go sell or ojajamo come disappear from country this one wey we dey hear say queen naomi sonko dey make preparation for am make she go study abroad and ano we come hear say another um, another individual um, benjamin mandelas come still talk say e wan open a very big huge business for queen for us make she dey school dey work make her life take better my people welcome back to my channel it is your girl life gist plus i don carry another tori from the palace of kabiyesi please kindly subscribe to this channel and to my returning subscribers i appreciate you so much Thank you. Please thank you for always coming through. May the Almighty reward you. Thank you for always commenting. I dey see una comment o. Oh. E dey sweet me for body. I dey see una corrections. I dey like am. Yes, feel free to correct anything wey you feel say we no get am right. Ah, yes, my correct correct people. now the information wey dey fly around o oh, be say ibi don start again she don start to dey prove authority she don start to dey claim wetin she no be as she dey claim say as queen naomi no dey palace again say she don dey in charge o say na she really dey in charge right now over kabiyesi's property say na she be the first wife again as queen naomi no dey anymore and if queen naomi reject kabiyesi love and marriage make she sef reject kabiyesi money and investment say it's as simple as that as we don hear say she don carry this. uh, eh, government stop work people go stop all the work wey dey go on for queen naomi side dey tok say if queen naomi must continue work here she has to submit ojaja documents yes that she is ready to go to court o oh, as e dey hot as e dey hot say the most important thing be say anybody wey say e no go marry her husband their husband then the person should be free also to submit all their husband's uh, uh, investment documents say na where you sow you reap you no go come dey reap where you no dey sow say dem wey dey inside palace wey dey loyal wey dey love kabiyesi wey dey marry kabiyesi go come dey wey person wey say e no go marry kabiyesi go come enjoy ojaja money say e no go happen like that. my people i am going to bring you more updates please kindly give this video a thumbs up and don't forget that all these are alleged information I promise to bring you more updates on this. I'll be posting time to time. Stay connected.